murumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne karekezi mbanje kubasuhuza mwese mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika
inzego zose haba mu ntwaro umutekano ubutungane n'abenegihugu zahagurukiye rimwe mu runani rw'intamenwa mu kurwanya abashaka kutuyobya ibintu birasubira mu buryo uyu ni umushinga ntahe Freddy mbonimpa ni umukuru w'umurwa mukuru w'uburundi bujumbura aravuga ku buryo umutekano wagarutse muri uwo mujyi ni nyuma y'umwaka umwe ibitero byibasiye inkambi eshatu za gisirikare muri zone nyakabiga komine mukaza i bujumbura aho niho perezida nkuru nziza nawe yagiye uyu munsi kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano imakambaho urukiko rukuru rwahamije ibyaha byo guhungabanya umutekano abantu makumyabiri rubakatira gufungwa izo nkuru zose kimwe n'izindi zivugwa muri aya makuru tubazaga kuba hatoya mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika mwese kandi mbaye mbararitse nyuma y'umwaka umwe ibitero byigabije inkambi eshatu za gisirikare mu murwa mukuru bujumbura perezida w'uburundi pierre nkurunziza uyu munsi yahagurukiye ikibazo cy'umutekano yasuye zone nyakabiga muri komine mukaza murwa mukuru bujumbura agana n'abahatuye ndetse n'abayobozi b'igisagara cya bujumbura mugenzi wacu evariste nzikobanyanka arakurikirana iyi nkuru ari bujumbura
umukuru w'igihugu petero nkurunziza yakiriwe n'amashi menshi y'imvukira za bujumbura imbere y'inama yabereye mu nyubako za risesike pause iri muri zone nyakabiga ya komine mukaza mu ijambo ry'ikaze umukuru w'igisagara ca bujumbura yagarutse ku mutekano wo mu gisagara fredi monima yashikirije ko umutekano wifashe neza kandi ko n'ababa mu gisagara ca bujumbura babanye neza inyuma y'inyigisho mbi zari zatanzwe n'abarundi bataye umurongo inzego zose haba mu ntwaro umutekano ubutungane n'abenegihugu zahagurukiye rimwe mu runani rw'intamenwa mu kurwanya abashaka kutuyobya ibintu birasubira mu buryo ahanini abari bazimiye bari bagizwe n'urwaruka ariko tumaze gufata icyo kibazo mu minwe twaregereye urwo rwaruka turaganira turagwereka ineza yo kubana mu mahoro kandi ko ubutandukane bwabo bwobabera itunga rifasha guteza imbere igisagara cyabo kandi baratwumviye baragaruka ku murongo ikindi umukuru w'igisagara ca bujumbura yagarutse ko nitegeko rigenga amakomine ya meri ya bujumbura ritaratomoka neza kugira amakomine yigenge koko fredi monimpa yashikirije amakenga ku bijanye n'itegeko riri mu nteguro ikigober kijejwe gutoza amakori n'amatagisi kigiye kwisunga mu minsi iri imbere iryo tegeko rikazotuma ico kigo gitoza mirongo itanu ku ijana y'amakori n'amatagisi atozwa muri meri ya bujumbura harimwo ingingo yo gutwara igice kinini amakomine n'igi gisagara yahora atoza mu gisagara ayo makori akaba angana n'ibice birenga mirongo itanu ku ijana by'uburyo meri isanzwe ikoresha mu kurangura bya bikorwa bitari bike twababwira kuri izo mvu tugasaba ko hoboneka amategeko agenga meri ya bujumbura isubirwamo ry'itegeko rigenga amakori n'amatagisi yatozwa mu makomine kugira amakomine meri ya bujumbura ashobore kubaho yongere arangurire abenegihugu imigambi y'iterambere inyuma y'uwo mubonano w'umumwiherero rero icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye ku masonga ku vyavugiwe muri iyo nama ku bijanye n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura Jean-Claude Karegwa ndenza ko yashikirije ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yemereye abanyagisagara ko agiye kuzarabagendera uko amezi atatu arangiye ibizofasha kugira ingorane batewe n'inyigisho mbi z'amacakubiri yavuze ko zateragiwe na bamwe mu banyepolitike kandi ko nazanyigisho zo gukundisha igihugu zigiye gutangura mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ako gatima k'amacakubiri ku kibazo kijanye n'ubutunzi cashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura kijanye n'itozwa ry'amakori n'amatagisi bigiye gukorwa n'ikigo BR bizohava bituma amakomine n'igisagara ca Bujumbura ivy'ubutunzi bigorana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aratanga ihumure ibijanye n'itegeko rigenga amakomine n'igisagara ca Bujumbura ni itegeko riri mu nteguro n'icyo mu kwigihugu nahone asaba gutenyenya itegeko rigatunganywa neza kuri iryo tegeko bamwe baravuga bati amakori amwe yahora atozwa n'amakomine azotozwa n'ikigobe atariko ivyo vyose nta ngorane n'imwe bitera kuko ni iterambere rituva ko rikatugarukako amakori aho yotozwa aja hose arangura imigambi y'iterambere igirira akamaro abenegihugu bose duhereye ku banyagisagara n'abandi bose iyo nama yabereye muri zone nyakabiga inyuma y'umwaka uhaciye habaye igitero c'abitwaje ibigwanisho ku makambi ya gisirikare yo mu gisagara ca bujumbura igitero cahitanye abantu bagera kuri mirongo umunani harimwo abasirikare n'abapolisi b'igihugu bagera kuri cumi na babiri nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi c'uburundi abarenga mirongo ibiri bishwe muri zone nyakabiga nk'uko ayo makuru yavyemeza icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu petero nkurunziza yahakanye ko iyo nama itatunganijwe mu ntumbero yo kwibuka ivyabaye ku magerekerezo ya cumi na rimwe na cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze variste nibyo umwaka uruzuye abarundi baribuka ijoro ryo ku itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize abenshi mabwe muri ibyo bitero kandi ni urwaruka Ki- bityo imiryango itabagamiye kuri leta yita ku burenganzira bwa muntu ndetse n'imiryango y'abaguye muri ibyo bitero kuri iyi tariki yibutse ababo babiguyemo tukivuga kandi amakuru yigirabanda cyane ku Burundi urukiko rukuru rwo mu nka- mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi rwakatiye igihano cyo gufunga imyaka iri hagati y'itanu na makumyabiri abantu cumi n'umunani bahamijwe ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu mugenzi wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye isomwa ry'urwo rubanza kubwo umushinzamanza wa repubulika mu ntara y'amakamba nyabenda fideli abo bantu mirongo ine na batanu bose hamwe bari bakwiye umunyororo wo guherayo sentare imaze gushira urubanza mu mwiherero yaciriye abantu babiri umunyororo w'imyaka mirongo ibiri cumi na batanu bacigwa umunyororo w'imyaka cumi n'itanu umwe nawe acigwa umunyororo w'imyaka itanu hanyuma indwi muri bo bambikwa izera aba bantu batanguye gufatwa mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane mu ikomine ya kayogoro mu nzu twari dusozereye aho mu kayogoro hafatiwe cumi na batatu igipolisi cavuga ko bari bafise umugambi wo gutera ikambi ya gisirikare y'abajatana mirongo ibiri iri mu ikomine ya kayogoro mu nyuma hagiye harafatwa abandi bantu umuvugizi w'igipolisi c'uburundi opp pierre nkurikiye yavuga yuko bafashwe hisunzwe ko bagenzi babo bamaze gufatwa babadamye k'urutoke byongeye mu ntara y'icesi yo kuri uyu w'imana ku muhingamo ivyo umushikirizamanza wa repubulika mu ntara y'amakamba yabagirije biri mu ngingo amajana atanu na mirongo itatu n'indwi mu gitabo mpanavyaha c'uburundi iyo ngingo nayo iraba ivyaha bijanye no guhungabanya umutekano ica mbere umushingamanza yabagirije ni ugushaka kuri ibi bigwanisho mu ikambi y'igisirikare y'amajana atanu na mirongo ibiri iri mu ikomine ya kayogoro ivyemezo navyo yatanze ni amaesanse ibibiriti n'amasipiri akavuga yuko vyari gukoreshwa mu gusambura iyo kambi icagira kabiri umushikizamanza yabagirije ni ntonde ziko mazina y'abo bantu umushikizamanza avuga yuko ari nazo bakoreye ko mu gufata bamwe bamwe muri abo mirongo ibiri na batanu icagira gatatu parke y'imakamba yagirije abo bantu ni imiti yafatanwe umuforomo mu ikomine ya nyanzarake parke avuga yuko iyo miti yakoreshwa mu kuvura abo bita abagizi ba nabi ariko rero bose hamwe uko ari mirongo ine na batanu nta n'umwe yigeze yemera icayi yagirizwa imbere y'ubutungane nk'ivyo bijanye no kwiba mu ikambi ivyo vyemezo vyatanzwe na parike y'imakamba baravyiyamirije mu kuvuga ko atavyo bafatanwe itonga kandi ko nabo nyene batazi iyo vyavuye ari umushikizamanza wa repubulika mu ntara y'amakamba yabwiye senteko iyo vyemezo vyafatiwe mu rugo rw'imikomine ya kayogoro kuri ico caka kijanye n'intonde naco nyene baraciyamirije bakavuga yuko n'ikimenyamenya amazina yo kuri izo ntonde atahuriye n'amazina yabo aho wasanga izina ry'ikirundi n'iry'itazirano riri kuri urwo rutonde bidasa n'amazina y'abo bantu bari aho nayo ku bijanye n'iyo miti yafashwe uwagira ico caha yabwiye sentare ko iyo miti yari igenewe ivuyo ritoya arongoye rirahitwa ibuheka akaba yabwiye sentare ko yari yamye kwitora ku ivuyo riri mu mvugo aho hose mwikomine ya nyanzarake umuvugizi w'igipolisi c'uburundi opp 1 pierre nkurikiye yari yabwiye ijwi rya amerika yuko abantu bose bafashwe biyemera icaha mwomenya ko urubanza rugitangura abo bantu mirongo ine na batanu babwiye sentare kwitofatira ku vyegeranyo vy'ivyo bari bavuze mu gipolisi kubera ko babwiye sentare ko ivyo bavuze bavyemejwe n'inkoni muri bo hariho abari bafise imirabago y'inkoni abandi nabo babwira sentare ko baboheshejwe utugoye tumeze nk'intsinga zikoreshwa mu kuboha amabati muri abo mirongo ine na batanu harimwo bari bafise abashingwamanza ariko igice kinini cabo ntabo bari bafise sentare yabajije ibijanye n'ibashingwamanza bayishuye yuko ata buryo bafise bwo kubariha ubwo rubanza wariko rumvizwa n'abantu benshi na cyane cyane bagizwe n'inshuti n'abagenzi baba ariko barumvirizwa muri bo hari abavuga yuko ababo bariko barazirementanya mbere hakaba n'abandi bavuga yuko abo bariko barazira imvo za politike muri abo babiri baciye umunyoro w'imyaka mirongo ibiri harimwo urongoye urwaruka rw'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya makamba uwo mugambwe nawo ni sendede wo kwa leonel nyangoma ubu yahunze igihugu nayo muri abo baciriwe imyaka cumi n'itanu harimo uwundi ari mu nzego z'uwo mugambwe mu ikomine ya nyanzarake yamara mu barekuwe harimo urongoye urwaruka rw'umugambwe sendede leonel nyangoma muri komine ya kayogoro urwo rubanza rwatanguye kuwimana igihe cy'isaha umunani n'igice ruhera igihe cy'isaha zitatu zibura z'ijoro muri komine muhuta mu ntara ya rumonge fidelite yishatse ijwi rya amerika twibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi rya amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni amakuru tubagezaho yibanda ku burundi kuri mikoro netiyeni karekezi
murisanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee namwe bwa muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi kinyarwanda urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu nkambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajyepfo mu burasirazuba bwa kongo rwatangiye ibikorwa byo kwiteza imbere rwerekana za sinema ku barundi ndetse n'abanyekongo umunyamakuru rya amerika muri ako karere vedaste ngabo ndagijimana niwe wakurikiranye iby'iyi nkuru
uru ni urubyiruko rw'abarundi n'abakongomani twasanze ruri kureba imipira y'uburayi mu nkambi yo mu rusenda aho bamwe muri uru rubyiruko rwo muri iyi nkambi rwahisemo kuvana amaboko mu mfuka maze rufungura iyi sinema tungimana christophe ni umuhungu watangije iki gikorwa cyo kwerekana umupira mu nkambi yo mu rusenda avuga yuko sinema ye yitirira stafford bridge yagira uruhare rukomeye mu kubumbira hamwe urubyiruko rw'abarundi n'urw'abakongomani ruza rugana aho yerekanira imipira cyatumye tuzana isinema ngaha mu nkambi ni uko twiyumvire byinshi bivanye n'ukuntu tubaye ko icya mbere turi impunzi mbo ibyo bijyanye kwanza n'isinema bituma twifasha mu bintu byinshi bituma nk'inani bidusamaza bitwibagiza utuntu n'utundi mbo byaratumye kandi imibe- imibereho n'abantu twasanze ngaha bene wacu b'ababembe turavugana neza misanzwe baraza ngaha mu nkambi tukicarana twaraba umupira turi kumwe kandi buri muntu akava ngaha anezerewe n'ubundi n'abaturage baba iyo ruguru za murenge baraza gutembera ngaha mu nkambi bakaraba umupira atangorane mu bisanzwe tubayeho neza iyi sinema Stafford Bridge ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga magana abiri ahamya ko iyo hari imikino ikomeye ku mugabane w'i Burayi adashobora kubura amafaranga yamufasha gutunga umuryango we mu gihe baba bategereje imfashanyo itangwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM dore ko kugira ngo umuntu yinjire aho barebera umupira batanga amafaranga magana abiri y'amakongomani turabye n'indi mipira isanzwe usanga hinje nk'abantu ijana ijana n'itanu mirongo inkayi bivana ariko mu bakiriya benshi hakinye nk'imigwi ingahe yizwi nka chelsea manchester city arsenal man u ntubura nk'abantu ijana n'itanu binjira muri sare tugiye muri karasiko hoho ah, isare ihaswa kubomoka ibyo tuvanamwo si bikenya si bikenya mm, biratu harimo akarusho kubera hari igihe usanga nk'umuntu akeneye nk'isabuni ataragera ikintu igihe cyo gupokera cipokera turaronka irya sabuni bigatuvantaje kurindira zijya minsi yo gupokera ni ibintu byinshi n'ibi nkatwe tura- tukiri tukiri abasore tukunda gukina umupira turavanamo udutara tumwe tumwe tuza turaba hagera hatu tuhagenda kutwigisha hajya ku mupira umva tubikoramo ibintu byinshi cyane teze juliye ni umwe muri uru rubyiruko rw'abakongomani rukora urugendo rw'amasaha arenze abiri kugira ngo rugere mu nkambi yo mu rusenda aho rujya rurebera imipira y'u burayi asobanura ko kuva aho batangiriye kurebera imipira y'u burayi mu nkambi yo mu rusenda hari byinshi amaze kungukiramo bishobora gufasha ikipe ye yo muri kabembwe twebwe abasore ku mupira umupira w'amaguru bi- biduhesha kumenya byinshi bikaduhesha kumenya amatimu yo mu bwongereza burya amatimu yo mu bwongereza iyo uyamenye agenda akwibutsa na byinshi kugira ngo ubashe kumenya ampesha kumenya abakinnyi no gufata nimero kuko naje bizompesha kumenya kumenya umupira w'amaguru usibye kuba iyi sinema yinjiriza ba nyirayo amafaranga urubyiruko rw'abasore n'abakobwa batuye mu nkambi yo mu rusenda batangaza ko sinema yabafashije kuruhuka mu bwonko ndetse no kwidagadura ndonitondwa yezu misherine ndi ngaha mu nkambi yo mu rusenda ibyo nabivugako biratubagizako ku buryo twahunze turibagira nyine iby'intambara turaraba umupira kugira tunezererwe aha turebera imaci vurema biradufasha nka twebwe mu nkambi nta kazi dufishe ariko tumaze kuronka uwo mwanya wo kugenda kuraba akamace biraduteramisha bigatuma ata n'ubunebwe cyangwa se ubute tuza tugira muri uwo munsi duteramisha mu majambo make inkambi yo mu rusenda ikaba igira uruhare runini mu guhuza abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi binyuze mu bikorwa biyikorerwamo birimo utubare aho bakorera amatelefoni amasaro yo kogosha ndetse n'amaresitora n'amarimentasiyo adasenga abohejwe rya amerika mu rusenda
ni ijwi rya amerika i washington dc abatuye isi bazirikanye umunsi wo kurwanya ruswa ibiturire mu kirundi kuwa gatanu w'icyumweru gishize kuri uwo munsi kandi nibwo impuguke z'umuryango wa afurika zasoje inama yazo ku kibazo cya ruswa mu mujyi wa arusha muri tanzania zifata ingamba abanyafurika bagombye kwibandaho mu guha- kugabanya no guhangana n'iki kibazo cya ruswa mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya amerika uyu munsi mu kanya gashize ijwi rya amerika ryagarutse ku kibazo cya ruswa ryatumiye bwana prime nyamoya impuguke ku bibazo by'ubukungu ukorera banki nyafurika itsura amajyambere bad ndetse ritumira gabriel rufyiri uyoboye olcom umuryango wigenga urwanya ruswa mu burundi muri uyu mwanya bwana rufyiri umwe uyoboye olcom atangire avuga ku itangazo batangaje ku wa gatanu ku munsi wo kurwanya ruswa ku isi biri mu iri tangazo twasohoye ni uko twagarutse ubwa mbere eh, ku bijyanye n'ukungene igiturire kibonwa ku isi eh, ubwa mbere kibonwa nk'intambamyi ya mbere ku bijyanye eh, n'umutekano eh, n'amahoro n'iterambere eh, n'ugutekanirwa kw'abanyagihugu Eh, haba mu bisata byose twarabyerekanye n'iryo tangazo ibyo bigaca bishimikizwa eh, n'ijambo eh, ryavuzwe na n'umunyamabanga mukuru wa oni ban kimun na wene yabivuze nk'uko nyine twa- tubivuze ko ari intambamyi wewe yongeyemo yuko ahubwo o, ibijyanye n'ububeshi ubuhemu icyo mu gifaransa yise eh, la tromperie et la malhonnêteté Eh, yuko ibyo bintu bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo barabe ko birandurana n'imizi ku isi kuko ari intambamyi yo gushikira ya migambi eh, y'ikintumbi kimwe bita rezobede mu gifaransa hanyuma kandi eh, ishyirahamwe mm, ryashinzwe ishyirahamwe rya mpuzamakungu ni ryashinzwe eh, gukurikirana ibyayo masezerano eh, biciye mu gisata cyayo cyitwa inodese hamwe na pnud baratanguje urugamba urwo rugamba na gone eh, ruri mu ibyo rwerekana izo ntambamyi rusaba amaleta n'amashyirahamwe yajya iwacu eh, ko o, bokwerekana ingaruka mbi z'igiturire ku bijyanye n'ibyo twari ko turavuga by'amahoro byo guhungabana kw'inzego z'igihugu byo guhungabana k'ubutunzi eh, eka ingaruka mbi zose ziboneka mu bi- mu buryo bw'iterambere yuko amashyirahamwe n'amaleta ibyo bintu bubishimikira ko cyane Eh, hanyuma natwe tuca turagaruka mbere mu by'igihugu cyacu turavuga yuko kuva ibibazo o, bijanye eh, eh, n'ibya politike mu burundi bi- byadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yuko afete n'ibyahuha byaciye bihuhuka kuko eh, nko ku rugero rw'ibiturira uburundi uno munsi eh, mu bihugu cumi bya mbere byanyomoje kurya igiturire muri afurika ho ubu uya uburundi buri mu bihugu eh, bitanu vya mbere vyanyomoje kurya igiturire Eh, ariko ngaho ndabibukije mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, na gatandatu uburundi bwagira mirongo itatu na gatandatu urumva tumaze gutakaza ibibanza birishika hafi mirongo itatu mu myaka cumi turiko tuja mu nyenga ubutunzi nabwo buguma bumanuka eh, ku buryo eh, twageze no munsi y'ubusa eh, tujiravye ico twi- dufatiye ku co twita eh, roto do croissance economique ni ukuvuga ingene uru- urugero rw'ubutunzi ruduga ivyo rero bikaba gutyo mu gihe eh, tubona ko ata kintu na kimwe kiriko kirakorwa mu gihugu ariho rero twaciye dusaba yuko abari mu bya politike eh, boza bararaba ingene eh, mu byo bavuga mu byo bakora mu ngendo zabo mu mvugo zabo boza bariyumvira igihugu kuko aribyo tubona ko bishobora gufasha cyane eh, mu bijyanye no gutuma igihugu cyacu gishobora gutera imbere Eh.
n'ahandi ho tuzubananya dusubira inyuma nk'ibirenge tuzo kuko ibibazo bihambaye nk'uno munsi bitari ko biravugwa ugaca usanga abantu mu by'ukuri eh, bigumira mu ivyo nyene bya politike cyane eh, ntagire umugambi n'umwe uja imbere Eh.
usanga rero ibintu biriko birononekara cyane Eh, reka tubandanye reka ubu naho turi kumwe n'ubundi mutumire wacu eh, Prime Nyamoya Prime Nyamoya waramutse mwaramutse iki kibazo cereke biturire ni ikibazo kirangwa eh, cibonekeza mu bice bitandukanye no mu bihugu nka vyose kw'isi mugabo urugero rukaba rutandukanye umuntu afashe igihugu ku kindi ico kibazo kuba ariko baratwumviriza ni kuki tuguma tukigaruka ko umuntu atarambirwa n- kubera in- ingaruka gishobora kuba gifise ku vyerekeye iterambere wobasigurira ikibazo c'ibiturire igituma ari intambamyi ikomeye umuntu atodehutikirwa kuguma avuga reka gaburiyeri rusirahiri no kwisigura neza cyane kandi ni ikibazo yize cyane amaze imyaka yiga icyo kibazo cyitiriwe mu burundi hanyuma hari raporo ya banki mondiale yanditswe eh, mu bihu- mu bibiri na- na cumi na kane ivuga iti mu gihe hatabaye rimwe ira- irabitanga mu gifaransa turabisigura mu Cya- mu kirundi sangirane profond changement politique le Burundi sera probablement l'un des pays les plus pauvres du monde en 2025 urumva ni raporo yanditswe ni banki y'isi yose iravuga iki gituma yashoboye kwandika ibyo bintu Ah, kandi cyatangaje ni uko rero ntigeze numva umuntu wo muri leta a- abyanga gusa ni uko igiturire mu burundi cyamaze kwifasira mu gihugu noneho umushinga ntahe witwa Pierre Tshisekedi yahora ari tegeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku byerekeye ubutunzi yaravyivugiye mu kiganiro yatanze ayiha eh, umushinganani Antoine Hey. usomye ibyo yavuze nta n'ukuri nta kintu umuntu kiyo gusubiramo ahubwo bavuga ko mu kirundi mu mu gifaransa yagize teze sur la corruption au Burundi abyanditse byose Ara- arerekana n'ukuntu hari système aba narakoreye mu Burundi afite mike bwari ubwa mbere je mbona aho igiturire ishobora kuniga ubutunzi bw'igihugu nta makiriro rero y'uburundi ni twizeye ngo tuzotera imbere mu gihe ikibazo twituriye turakirwanye tukagirwanya by'ukuri ngeze ngaho hari abandi baza kunyunganira noneho na sanzwe tusi tuzinanye na gaburiyeri sikiri ni muntu hari ibintu byinshi byinshi byakoze hari ya ndege baba banyuruze hari am- amabarabara hari marshe publike hari ibintu byinshi naranditse no eh, mu gihumbi bibiri na cumi na gatanu nkarazi burundu bari basabye ngo nandike raporo yi- y'amafaranga agenda adaciye mu makoni yerekana neza yuko miliyari zirenga ijana ku mwaka ba- bazi- zigenda tutazi ukuntu bigenda nta parema ntiyizi abantu babiri mu gihugu nibo abo bonyine bashobora kumenya ukuntu bayatanga Eh, kenshi na kenshi nko muri Afrika ah, abatwara muri Afrika iyo umuntu azanye ah, ico kibazo bavuga ngo ni ikibazo ngo kiri hose ngo si muri Afrika gusa woshobora kuvuga ikitandukanya ibiturire ingaruka z'ibiturire nko muri Afrika no mu bindi bice vyo kw'isi ubwa mbere bwa mbere hoho n'ibyo hose hari igiturire nta ntitwihende ntitwihejane ariko rero barazi ukuntu babicengacenga bikajya mu mategeko babyita amakomisiyo babyita amalobi y'indwishi ariko kandi icya kabiri nta mafaranga mu bihugu nk'ibi bimaze gutera imbere amafaranga ntaca hanze kuza ku- kuza mu mabanke y'abantu bamwe bamwe aguma mu gihugu agakomeza bayakoresha mu butunzi bw'igihugu iwacu rero n'ayo mafaranga batwaye aguma mu gihugu baca bayajyana hanze ugasanga rero agiye mu makonte yo hanze y'uburaya yo muri afurika ukaza kugura amazu yo hanze ibaze rero miliyari ijana ku mwaka no mu myaka ibiri itatu aba afite miliyari magana atatu ayo mafaranga ni menshi cyane kuko ibyiza mu burundu kubaka amashuri urabona tuburyo byose amashuri eh, mu bitaro biba binini ibyo byose na- ni ukubera ubwo miturire ni amafaranga yo muri leta bakuyemo akajya ku ku mifuka y'abantu aho nibo habera ibihorana cyane niho rero intambamyi cy'ukuri kuyuzuza amafaranga ya leta icyo mu Eh, murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro murisanga kuri telefone dufise david david uratwumva
ndabumva Ah, ufise akabazo canke icyiyumviro ushikiriza kambere naguma mbanze ndamutse abatumire Sansane Moya na Gabriel Rusiri Eh,
nansi ikibazo tubiri ni akambere Prim- prime nyamoya ndagomba yego ariko utubazo twose nsa n'utubaza Gabriel Rusiri Eh, akambere ndaza bakorana gute na sentare igwa n'ibiturire kurangikoresho canke kuri dekone kumengo mu gihe hoba hari ukutumvikana umengo niho hoboneka yuko ibyo kurya ibiturire vyimonogoje mu nzego za leta ako n'akabazo ka mbere bandagire ingene baba bakorana hagati yabo aka kabiri nashaka kumenya ingene babona itegeko riheruka gutorwamo n'amashingamateka ya autonomie de gestion y'igipolisi c'u Burundi ni ukuvuga kwitunganiriza iby'ubutunzi mu gipolisi c'u Burundi yuko hari ico bizogabanya mu bijanye n'ibiturire muri urwo rwego gabriel arakoze kuri ibyo bibazo abajije eh, twebwe eh, inzego zihari eh, dufatiye kuri brigade special anticorruption yavuze twebwe barya eh, ni ukuri turakorana neza jewe sinoza ngo ntidukorana neza eh, kuko amadosiye amwe amwe ayo tubahaye barayakora mugabo ben na cour de compte nayo n'amaraporo irayakora eh, irakurigezwa gukora mugabo ikibazo burya ntikiri ngaho ikibazo kiri eh, nk'uko oh, profesere pimenyamo yabivuze kiri kuri sisiteme ndabahe akarero gasanzwe kugira ngo abyumve mu ijambo rimwe nk'ibi bya- ibi bya brigade special anticorruption twaba turiko turavuga eh, ibi bya cour de compte dufate kuri brigade anticorruption twebwe twarayise izina nabone barabizi kandi bazi nakatubivuga twe twita ko ari igikanganyoni rujya rwego bashizeho ni igikanganyoni Eh, ni igikanganyoni ku buryo ata muntu n'umwe eh, yo yovuga ngo urashobora gukora amadosiye akomeye hajya sinzi ko mwari mubizi nta muntu ari nome par decret nta muntu yashizeho itego ry'umukuru w'igihugu avuga ngo rushobora kubaza ikintu na kimwe ariko rwitwa brigade special anticorruption urumva yuko ibyo ari- ari paradox eh, ku ku bantu bose bumva icyo kurwanya igiturire ikigira kabiri ni ikijyanye n'ukungene atasentare eh, ihari kimwe bita la haute cour de justice ibyo nabyo nurumva ko ari ikibazo kindi twebwe tubona yuko umengo eh, kiragoye ikindi naco eh, ahejeje gushikiriza eh, kijanye n'iyi luwa yashizweho eh, iri tegeko ri- riraba eh, ibya autonomie de gestion eh, y'igipolisi Eh, twebwe tubona ko ibintu bitazoshoboka Eh, nibyo barabishatse mugabo ibijyanye na autonomie de gestion ntibishoboka kuko nta eh, ari ibijyanye no kwitunganiriza akazi bu- yego mugabo ibijyanye no kugira amafaranga ntibyoshoboka kuko simbona ingene byogenda eh, kuko n'ubundi hahora hari ibibazo bitari bike mu bijyanye n'ibyo gutunganya amahera n'iki twe tubona umengo ntibishoboka ibi bintu bakoze Eh, ni bya bindi nyine by'uko umuntu avuga ati jewe ko mfise inguvu ko mfise ubushobozi reka ngira ibi ubwo ntaco bizofasha igihugu ahubwo bizotuma haba igiturire cinshi gusumba turabashimiye izo mpuguke tuganira zo ku bibazo byo mu- by'ubukungu ndetse no ku kibazo cyo kurwanya ruswa cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari twibanda ku burundi inshuti mwese mwakomeje kutwumva rero n'aha tubaye ducumbikiye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha mukomeze mwumva radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi turabashimiye
Thank you.